mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika mudukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda nyine leta irasaba abikorera ku giti cyabo kwitegura bihagije kugira ngo bazakire neza abazaza mu nama mpuzamahanga y'ibihugu bivuga icyongereza ni abantu benshi kandi abantu bafite amafaranga ni abantu bari ku rwego rw'abantu bashobora kugura ibintu byinshi so abanyarwanda abacuruzi bagomba kwitegura serivisi bagomba kwitegura made in rwanda bagacuruza pe
claire akamanzi akuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere cy'u rwanda rdb mu magambo ahinnye y'icyongereza mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda ibiciro by'ibiribwa byarazamutse ku buryo buteye impungenge naho mu makuru yo hirya no hino ku isi birumvikana virusi ya korona niyo iza ku isonga nk'uko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru mu makuru yo hirya no hino ku isi virusi ya korona niyo nyine bageze kuri makumyabiri na bane edi rwema yaduteguriye inkuru ni nyuma y'uko minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu itangaje ko abandi bantu umunani byemejwe ko banduye iyi virusi iyo minisiteri yanasabye imbabazi ku makuru yari yatanzwe avuga ko hari undi muntu wanduye atarigeze akandagiza ikirenge mu bihugu bivugwamo iyo ndwara cyangwa ngo ahure n'uwavuye muri ibyo bihugu ikigo gishinzwe gukurikirana indwara z'ibyorezo muri afurika y'epfo cyavuze ko abantu bose bamaze kwandura iyo virusi kugeza ubu bakoze ingendo mu bihugu bivugwamo umubare munini w'abanduye minisitiri w'ubuzima zuweli mukize yavuze ko igihugu kiri mu myiteguro yo kwakira abaturage bacyo ijana na makumyabiri na babiri bari mu mujyi wa wuhan mu gihugu cy'ubushinwa ahagaragaye bwa mbere iyo virusi yavuze ko abo bantu bazashyirwa mu kato iminsi makumyabiri n'umwe yongeye ko muri abo bantu bose n'umwe urandura iyo virusi umubare w'abantu bamaze kwicwa na virusi ya korona umaze kugera ku bihumbi bine na magana atandatu mu gihe abantu ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu bamaze kuyandura afurika y'epfo nicyo gihugu cya afurika gifite abantu benshi bamaze kwandura iyo virusi edi komereza i tokiyo mu buyapani aho basubitse umuhango wo gufungura ku mugaragaro aho imikino olympique yo mu mazi yari kuzabera ibi byose biraturuka kuri virusi ya korona nubwo basubitse uwo muhango wari uteganijwe ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'uku kwezi minisitiri ushinzwe gutegura imikino olimpiko seiko hashimoto yavuze ko kugeza ubu ubuyapani na komite mpuzamahanga y'imikino olympique badateganya guhagarika iyo mikino iteganijwe mu kwezi kwa karindwi mu buyapani minisitiri yamamoto yavuze ko nubwo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yumvikanye avuga ko iyo mikino ishobora guhagarikwa kuri ubu bakomeje kuyitegura hagati aho muri brezil byemejwe ko perezida jair bolsonaro yanduye virusi ya korona mu cyumweru gishize uyu mukuru w'igihugu yari muri leta zunze ubumwe za amerika aho yabonanye na perezida donald trump hari abakomeje kwibaza niba perezida trump azishyira mu kato nyuma yo kuramukanya na perezida bolsonaro byemejwe ko yanduye virusi ya korona tuve kuri korona noneho tujye mu bya politiki muri cote d'ivoire ishyaka rya perezida alassane ouattara rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ryagennye minisitiri w'intebe we amadugon kuribari kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi gutaha diane ninahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abasesangura politiki ya cote d'ivoire bavuze ko igenwa ry'uwo munyepolitiki w'imyaka mirongo itandatu n'umwe atankeka ari amahitamo ya perezida alassane ouattara bemanga ko ibiro vya politike vy'umugambwe rhtp bitigeze bigishwa inama mu igena ryiwe nk'uko vyahora bigenda ku bandi bakandida hari ndetse n'abasanga n'igenwa ryiwe ridahurizwako na bamwe mu banyamugambwe umwe muri abo basesanguzi jean alabro yabwiye ijwi rya amerika ko gutangaza uwo mukandida inyuma y'indwi imwe gusa perezida alassane ouattara avuze ko atazokwitoza ari uburyo bwo kumuha akanya gakwiye ko kwimenyekanisha mu ntumbero yo kuresha aba akeneye ko icizere n'amajwi amadugon kuliberi asanzwe ari na somambike wa alasan watara yashimiye abamutoye avuga ko imyaka mirongo itatu iheze yagiye akurikiranira hagufi ubuzima bwa politike bwa watara yemeza ko afata nk'icitegererezo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari leta y'u rwanda yakoranye inama n'abikorera ku giti cyabo uyu munsi ibasaba kwitegura bihagije kugira ngo bazakire neza abazaza mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma ya commonwealth umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira uwo busa icy'ingenzi muri iyi nama hagati ya leta n'abikorera kwari ukugaragaza aho leta igeze yitegura inama y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza iteganyijwe kubera mu rwanda ariko banasaba amaboko abikorera leta irasaba abikorera kuzabyaza umusaruro iriya nama ya cogama izabera hano mu rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka madame cleya kamanzi ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb agasanga kubera umubare utari muto w'abazitabirira iriya nama ari amahirwe akomeye kubikorera ni abantu benshi kandi abantu bafite amafaranga ni abantu bari ku rwego rw'abantu bashobora kugura ibintu byinshi so abanyarwanda abacuruzi bagomba kwitegura serivisi bagomba kwitegura made in rwanda bagacuruza pe bagacuruza aho exhibition izaba iri ariko no gucuruza kuko benshi bazakora inama bagenda bashakira umujyi bamenye umujyi aho bashobora kugera so bagomba kwitegura gucuruza kuri bamwe bavuga ko hari inama bakunze kwitabira zikababera amasigara cyicaro ukuriye ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb akabasaba mbere na mbere kuzirikana ikizaba kibajyanye mu nama wa wundi wavuze kare ngo hari igihe tujya mu manama tukavamo nta kintu twabonyemo icya mbere ugomba gukora kwibaza ni iki nshakamo ninjya mu nama cyangwa njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu wicuruza ni iki nshaka gucuruza ni iki nshaka kuvanamo kugira ngo ujye mu nama ufite ingamba nawe kugira ngo niba ufite ingamba niba ari cyo ushaka ushakisha muri abantu bari muri conference ninde ushobora kuzuza icyo nshaka so you have to go into the meeting saying i want to achieve one two three things as a business person ikindi kinakomeye ku gihugu gisabwa abikorera ni ukunoza serivisi ku bazaba babagana mu gihe cy'inama ikomeye ya mbere u rwanda ruzaba rwakiriye mu mateka hagati aho bamwe mu bikorera bakagaragaza impungenge zishingiye ku muco wo kutavugisha ukuri aho bamwe mu banyarwanda batanga serivisi bashobora kuzazamura ibiciro kubera ko bahuye n'abanyamahanga uyu akora mu rwego rw'ubukerarugendo ikibazo ni ikitureba cyane cyane nk'abanyarwanda iyo tugeze nk'abashyitsi bo hanze kenshi aha ngaha usanga wenda harimo nk'abantu bari mu bucuruzi ugasanga bibaye ngombwa ko wongera ibiciro kandi atari ko byari bisanzwe kandi mu banyarwanda buriya muco wacu ntidufatirana kubera ko umuntu atazi ibiciro byaho cyangwa se ukuri kwaho niki cyaba gikorwa ku buryo haba ubukangurambaga mu bantu barimo izo serivisi zizatuma bahura n'abashyitsi bacu cyane ku buryo wenda mu gihe waba umuhaye ikintu ku giciro kidasanzwe abimenye wenda ashobora kuba yadufata nk'abantu wenda bari kwambura cyangwa se guprofita ko abantu batazi ukuri kw'aho ngaho bakaba bamuca ibirenze bwana robert bapfakurira ukuriye urugaga rw'abikorera mu rwanda akavuga ko n'ubusanzwe umuntu agena ibiciro akurikije uko isoko rihagaze ariko agasaba abikorera kutazigiriza nkana ku banyamahanga kuko bishobora gusiga isura mbi igihugu ariko ibyagiye bibaho by'abashyitsi banenga ni uko bageraho ikintu wari wabuze ukagihindura ako kanya guhindura ijambo ntabwo ari byiza ariko nanone dufate abashyitsi bacu neza tugaragaze n'izina ryacu ryiza ry'u rwanda tutagenda duhemukira abantu burya hari ukuntu bikora nabi ugahemukira umuntu ariko iyo umuntu mwabyumvikanye ntabwo abireba nabi kuko aba yabonye ko aricyo giciro kandi nanone nkikariginga abantu bari muri asosiyesheni zitandukanye ari amahoteli ari taransipoti nanone kuporotegitinga izina ryacu ry'u rwanda abantu badakora uko babibonye ibyo bakora byose bakaba babyumvikanyeho bikaba biri yunifomu bakabenefitinga muri iyi cogamu ariko nanone bagasiga izina ryiza mu rwanda naho bwana benjamin gasamagera umwe mu bikorera wanigeze kuba ahagarariye urugaga rw'abikorera mu rwanda agasaba bagenzi be kwitegura bihagije bamenyekanisha ku babagana ibyo bakora ikintu cyo kubaka za porofayiro z'amakampani yacu zinasobanura cyane cyane nk'ibyo hari ibyo kure yari arimo kuvugaho kugira ngo tuzagerageze kureba abantu duhura iyo byubatswe rero hakiri kare noneho bikaba showcase even before na ba bantu baje usanga baza bazi abo bashaka n'icyo babashakamo ubu natwe tukaba twabona iza bamaze kuba gukomfaminga ko bazaza yabo ni ikintu cyaba dayinamike cyagenda kinubakwa uko tugenda twaporocinga iriya dete deni bikazagera abantu bariteguye atari ukuvuga ku munota wa nyuma umuntu agera mu nama ajya gushakisha muri rusange haba ku ruhande rwa leta ndetse n'abikorera baragaragaza ko bari ku rwego rushimishije ku ngingo y'imyiteguro yo kwakira iyi nama y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza biruko mu gihe isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya virusi ya korona kovidi 19 kuri izi mpungenge leta y'u rwanda ikavuga ko kugeza ubu igihanze amaso iyo byerekeza bitabujije ko ikomeza imyiteguro y'iyi nama ikomeye madame Clea kamanzi utegeka ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb nka leta icyo tw- twahisemo ni uko dukomeza gutegura cogamu uko bisanzwe ariko tugenda dukurikira ibyo birimo gukorwa ah, mu rwego rwa korona virusi turebe muri april ah, mu kwezi kwa kane uko ibintu bimeze niba ibintu byatanze ku- ku- gukemuka ubwo tugakomeza na cogamu nitubona ko ari ikibazo natwe tuzafata icyemezo ariko ubu ngubu ntabwo dufite information ihagije kugira ngo tu- tu- tu- tu- dutinye gukomeza na cogamu kuko ibyo tubona ni uko bishoboka ko imbere ya cogamu mu mezi cyangwa ibyumweru bisigaye ko bi- iki kibazo gishobora gus- gu- gu- gu- kugabanya ariko ntabwo tubizi neza so tukomeze turebe muri airport turebe aho tuhagaze ariko ubu ngubu gu- kwitegura birakomeze nk'uko bisanzwe nka kwibutsa ko inama izahuza ku isonga abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bakomoka mu bihugu mirongo itanu na bine hirya no hino ku isi byitezwe ko hatagize ikiyikoma mu nkokora izaba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri ikazateraniramo abagera ku bihumbi birindwi bo mu nzego zitandukanye barimo n'abikorera eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuhanda cyangwa se ibarabara uvira baraka warononekaye bituma ibiciro by'ibicuruzwa ibiribwa by'umwihariko bizamuka mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu rusenda zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi ya rusenda zivuga yuko kubera kuzamuka kw'ibiciro by'ibidandazwa hari ibifungurwa zitakigura habiyaremye mariya ni impunzi yo muri viraje ya gatatu nk'imiceri ntituyisuma ifu ya semure nta niyo tugisuma kubera inzira itabonekana ibarabara aho bica babicishije ugize ngo abicishije mu mazi nawe abizana ku giciro kinini nacyo kikaca- bakaca batuzimba tukaca tubiheba ukaca usanga rero inzara irinjiye mu nkambi jewe kare narasuma nk'imifuka ibiri y'umuceri ngasuma nk'imifuka ibiri ya semure ngasuma ibiro mirongo ibiri na bitanu by'ibiharagi mugubu izo taye mfise mparuye uko ntabyo biba bikivuyemo camitamo nko gusuma agafuka k'ubududu kubera ariko kakiri mu ayene kubera usanga tu- tugura nk'ibenise nk'ibiro mirongo itatu na bitandatu tubigura ibihumbi nka mirongo ibi nibyo twita ari igiciro gitoya ikintu tuvuga ni nk'intore nk'utwo turengarenga nitwo usanga turi ku giciro gito abantu usanga tuca twita urabona mbo ubona n'izikiriho tuca dutungwa n'utwo dutoreye amashu ntuzeye uturengarenga n'udusombe joseph nsabimana ni umucuruzi wo mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko bahisemo kuzamura ibiciro by'ibidandazwa kubera yuko ibarabara bari basanzwe bakoresha rya uvira rusenda ryasenywe n'imvura imaze iminsi igwa twebwe mu rusenda dufite ingorane imihanda yaracitse cyangwa aribyo bita amabarabara umunyu waraduze ibeyi isukari yaraduze nta kintu na kimwe k'igicuruzwa kikiri hasi bitewe n'uko nabo ababizana nabo baca mu magogo wowe ugomba kudukiza umuhanda waracitse ibibazo ni byinshi inzuzi zi- zara ibiraro byaracitse ni mu magogo mbese ni ni kuba mu kuzimu kuba mu rusenda turi mu kuzimu nta mahoro dufite umufuka w'umuceri mwaguraga angahe biri twari tugura ibihumbi mirongo ine ariko ubu ni mirongo ine na bitanu agasemuri kahora kuri itatu na bine ubu ngubu ni mirongo ine n'umunani mirongo itatu n'umunani itatu n'icyenda niyo kuri claude afite iduka ririmo imiceri ifu ndetse n'amasukari muri iyi nkambi asobanura yuko bahisemo gukoresha inzira y'ikiyaga cya tanganyika kubera ibarabara ryasenyutse n'ubwo iyi nzira bahisemo ibagora kuyikoresha twebwe ubu u- dusigaye dufite ibibazo bi- bi- birenze cyane nk'ubu ugiye kurangura ibuvira ufata umuzigo wahora utwara kuri ajanse ubu ukamanza kuwupakiza ukawurihira amahera gusika ku iboti naho ubonye u- umuzigo wawe urasitse urashima imana cyane ku modokari byari byoroshye kuko twatorera umuzigo aho dukorera ariko ubu ntibigikunda ugiye gupakiza umuzigo urarihira aho upakiriye ukongera ukariha abawukuzaniye ukariha abamaritime hari amabiro menshi ngaha muri kongo tudashobora gu- gutahukirwa nkayo muri hano ayahe nta n'ibyo twomenya twebwe abarundi benshi tubona badufata gusa tukemera amategeko yabo upakuruye umuzigo utegerezwa kuriha inoti y'ibihumbi cumi na bitanu by'umucanga Eh, hanyuma ukongera ukariha abadarise bagusombera umuzigo agafuko ka mi- ki- k'ibiro mirongo ibiri na bitanu gasika ngaha mu nkambi ku mafaranga amajana atanu ibiro mirongo itanu bisika ngaha a, ku bihumbi ku ku noti y'igihumbi urumva rero ugiye kuraba ya mahera amajana atanu kera twahora twa- twunguka ku mufuko ukagenda ugaziramwo yose ntabwo aba- haba barurya muntu mutoyi kuko nibo baguma bayadogereza mwomenya yuko mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri gushize k'uyu mwaka ubuyobozi bwa sosiyete sivile bwo muri teritwari ya fizi bwari bwakoresheje imyigaragambyo yo gusaba yuko umuhanda wa gatanu uwo wakuze kwita rute nationale nimero senke wakogwa ariko kugeza uyu munsi uwo muhanda ukaba utarakogwa bedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda rikora gute mugenzi wacu jeffrey mutagoma yatumiye pierre celestin rwabukumba mu kiganiro muri isanga rwabukumba akuriye ikigo cy'isoko n'imigabane mu rwanda
imigabane baba bavuga mu by'ukuri mu isoko ry'imari n'imigabane baba bashaka kuvuga imigabane y'amasosiyete agiye atandukanye ni ibicuruzwa biba biri ku isoko mwibuke neza yuko iyo umuntu afite sosiyete ku isoko agomba gukora imigabane akaba akaba ariyo agabanya abo bita abashahoda mu cyongereza ni ukuvuga abanyamigabane bakabazana n'amafaranga kugira ngo bafatanye muri iyo bizinesi ni ukuvuga ngo niba mfite ubucuruzi runaka ikigo cy'ubucuruzi mfata ingano y'igishoro rusange cy'iyo cy'ubwo bucuruzi noneho nkagenda ngena umugabane buri umwe ushaka ko dufatanya muri ubwo bucuruzi yagura yego rwose ni uko biba bimeze yego aha noneho rero ku isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda se ubwo ni ukuvuga ko hariho ibigo birenze kimwe birimo cyangwa ubwaryo naryo ni ikigo cyihariye gishobora gufatwamo imigabane
isoko ry'imari n'imigabane ubwo turifashe muri ubwo buryo nk'ikigo kibishinzwe ubwacyo nacyo ni ikigo gifite ba nyir'imigabane ba nyiracyo uretse ko ryo nka rwanda stock exchange ni limited company ni ukuvuga ko ari sosiyete iba ifite ba nyir'imigabane ba nyirayo ariko noneho isoko ubwaryo nyirizina ibyo rikora niryo rihurirwamo n'amasosiyete yandi aza gushaka abanyamigabane bashyashya cyangwa se za mpapuro z'umwenda za leta n'abandi bikora ku giti cyabo so ubwo rero ikigaragara ni uko ku isoko ry'imari n'imigabane hano mu rwanda ariyo stock market harimo hamaze kugera ibigo byiyandikishije bigera ku munani aho tuvugira aha ngaha bine bikaba ari ibyo mu rwanda imbere bikorera ubucuruzi bwabyo mu rwanda imbere ibindi bine bikaba ari ibigo byo mu bihugu duturanye higanjemo igihugu cya kenya cyane cyane aricyo gifitemo amasosiyete ari ku isoko hariya ku isoko ry'imari n'imigabane iwacu none se nk'umunyarwanda wifite ufite ifaranga rye ushaka gushora imari cyangwa se wenda yaba atifite ariko ashaka kungukira muri iryo soko ry'imari n'imigabane yaba yemerewe kwinjiramo biramutse ariko bimeze bigenda gute
umuturage ushaka kuba yashora imari ye ni ukuvuga mu by'ukuri na kimwe mu bintu isoko ry'imari n'imigabane biba ryarashyiriweho mu bihugu umuturage warizigamiye amafaranga ye ni ukuvuga amaze ku amafaranga buriya dukorera amafaranga ku kwezi abantu cyangwa se ukayavana mu bindi bikorwa by'ubucuruzi waba ukora ayo usagwe yayandi utaba ukeneye kubika ku gihe kirekire ku buryo bukubyarira inyungu niyo abantu bahitamo kuba bashora mu masosiyete agiye atandukanye cyangwa se mu bindi bicuruzwa biba biri ku isoko ry'imari n'imigabane ubwo rero ni ibya buri muntu wese n'umuturage wese ushoboye kuba afite amafaranga makeya ashaka kwizigamira abinyujije muri ubu buryo aho kugira ngo akereye sosiyete yikorere sosiyete ku giti cyo wenda cyangwa na famiye ye agahitamo gufata imigabane mu yandi masosiyete aba ah, afatanyije n'abandi nyine bivuze yuko iyo uguze imigabane kuko nyine ntabwo uba urimo no kuyi ntabwo ari wowe urimo kuyijera si wowe uyimanaginga ni ukuvuga ngo baba bafite abandi bayicunga sosiyete ku buryo wowe uba urimo gushora imari urategereza ko amafaranga yawe akubyarira inyungu reka tubanze twakire bamwe mu baturage bafite ibibazo bwana rwabukumba urihangana sinzi ukuntu telefone yari duciyemo tubanze twakire bateri febure ikaze mu kiganiro muri sanga ndashaka kumubaza nko- nk'umuntu aguze imigabane tuvuge nk'urugero nko muri sikoro undi akayigura nko mu- nko muri burarirwa ariko agahita abona umushoramari ashaka kumwungura ni ngombwa amwungukire cyangwa ahita ajya kuri ishami n'ubundi bagakorana andi masezerano cyangwa yabyigurishiriza ku ruhare rwe akazajya guhinduza nyuma Ah, nagira ngo ngire uwo muntu wo mu ruhango ah, iyo ushaka ku- ku- kugura imigabane ubinyujije mu isoko ry'imari n'imigabane ni isoko rifite aho rikorera rifite n'uburyo rikoramo icya mbere iyo ufunguye ya konte y'ishoramari niyo imigabane yawe yose yandikwa nk'uko waba wanditse muri banki ku buryo ushaka kwihutira amafaranga muri banki uzi ko wandika sheke washaka ku cyangwa se ukajya kuri atm ukarotira amafaranga ukoresheje- ukoresheje ikarita yawe cyangwa ukoresha uburyo bwa mobile money so ni ukuvuga ngo ntabwo amafaranga yawe ari muri banki nta bundi buryo bushoboka n'umwe wageraho udakoresheje ubwo buryo sibyo noneho iyo ugeze mu isoko ry'imari n'imigabane tuvuge nka burarirwa iri ku isoko ry'imari n'imigabane ariko sikoro ntayo iriho uyu munsi so ubu ni uburyo bwo kuvuga ko wagujisha imigabane ya sikoro ya burarirwa wenda ugura sikoro icyo gihe mwakwiyumvikanira ku bundi buryo ariko ah, ibyo bikorwa ku masosiyete ubwayo yabikoze ni ukuvuga ko amasoko yombi agomba gukora ku isoko ry'imari n'imigabane niko bigenda ubusanzwe kugira ngo ibyo bibe byakorwa ku buryo ah, tuvuge mujya mubona wenda microsoft nako reka mvuge urugero rworoshye rwo mu rwanda rwa hafi aha ngaha mu minsi ishize mugeze kumva imwe- eh, amakuru atacacikana ku mbuga nkoranya- nkoranyambaga n'ahandi bavuga yuko kcb nako equity bank yo muri kenya nayo iri ku isoko ry'imari n'imigabane hano mu rwanda yashaka kugura imigabane ya atlas mara ataragana n'isosiyete ubu ngubu ifite imigabane ah, myinshi ni nayo mu by'ukuri nyiri banki yo mu rwanda ifitemo mirongo itandatu na rimwe ku ijana mu by'ukuri nibo nibo bantu bari majoritaire icyo gihe rero ah, bari bakoze dilo hagati ya am, ya sosiyete zombi ariyo atlas mara na equity bank yo muri kenya bivuze ngo am, E- equity bank yashaka kugura imiga- imi- imigabane ya atlas mara ifite mu mabanki mu bihugu bitanu bitandukanye byo hano muri muri aka karere dutuye muri mu rwanda zambia n'ibindi bihugu amabanki nk'atanu atandatu atlas mara yagiye igura gutyo atlas mara muzi yuko nayo ari sosiyete iri kote iri listed muri london stock exchange So ubwo rero basha- bari ba- baba bafite uburyo bwo kukwevariwa bakamenya ibyo bashaka kugura n'ibiki noneho amasosiyete ak- akanegosia bakavuga bati bo- ba- ba- imigabane bashaka kugura eh, equity bank yashaka gufata muri atlas mara yari ifite agaciro kadatono ya equity bank group bivuze ngo atlas mara nta mafaranga yari guha equity bank ahubwo equity bank yari guha imigabane ibanye na gatandatu ku ijana atlas mara bakavanga imigabane ubwo atlas mara equity bank yahita iyisimbura muri ibyo ni muri ubwo buryo bikorwa izigama bene nk'iyo transaction nini ikorwa n'aba n'abaroya benshi n'aba transo- na transaction advisors abajyanama bashobora babigize umwuga ni transaction nini ni transaction yari igiye kugera ubayizwaga igi hafi nk'amadolari miliyoni ijana zirenga bivuze yuko rero ikintu nk'icyo imigabane n'ubwo buryo bikorwa imigabane igura indi ariko binyuze muri ubwo buryo bw'amasosiyete iganiriro ubwayo hagati yabo ikaba ari diri ndende bivuze yuko rero nk'uyu munsi tuvuge sikoro uyu munsi tuvuge sikoro ntabwo nicyo twari tuvuze nk'ubu tuvuge ah, burarirwa ushaka kugura wenda ah, majorite imigabane majoritaire muri sikoro baragenda bakaganira na management n'abanyamigabane babo bakaba babyumvikana noneho ah, burarirwa ikadesida nayo yumvikana n'abanyamigabane bayo bakavuga ati sikoro iraza tuye mirongo makumyabiri ku ijana wenda muri burarirwa ariko mu kuduha muri makumyabiri ku ijana tujye tuba kampani imwe tuvuga ni urugero natangaga nituba kampani imwe icyo gihe ah, ibikorwa byacu bizakorerwa hamwe ubucuruzi bwiyongere abakiriya ba sikoro n'ababarirwa tubaprofite bose bavange na bizinesi yiyongere ariko ubwo wenda imigabane makumyabiri um, ku ijana ya Bra- yo muri burarirwa sikoro ifashe eh, ntabwo ingana na mirongo itanu na- ntabwo ah, mu gaciro k'uyu munsi ingana na sesero mirongo itanu ku ijana ya sikoro n'ubwo mu biciro icyo gihe rero ni imibare bakora ba- bamara kwishyira ku munzani bagahinduranya noneho bikavanga bikavanga gutyo So ubwo rero ni muri ubwo buryo babikora iyo bagiye kubikora gutyo ntabwo ari wowe muntu ku giti cyawe uvuga ngo ngiye kugurana imigabane yanjye mfite aha ngaha ngo ngiguhe iriya ntabwo ibyo bikorwa ahubwo ni za sosiyete hagati zabo zibiganira babinyujije ah, mu buryo bwemewe kandi ah, bukurikizwa mu mategeko saa murakoze icyo kiganiro cyari gikenewe cyane rwose ye reka twakire na murakoze.
felix yego yego ndi hano i kigali i rusororo yego Eh, munsurize n'umutumirwa icyo kiganiro twagikunze arakumva Eh, noneho nge ku tubazo mfite ndashaka kumenya ese umuntu iyo aguze imigabane aho ngaho ku isoko ry'imari n'imigabane hari kenshi na kenshi hari hari kampani zikora ariko bikaba ngombwa ko iyo kampani bishoboka ko ishobora guhomba ese iyo ihombye igihombo uwo watanze uwo wa- waguze imigabane ese isoko ry'imari n'imigabane niryo rishobora gu- gushaka uburyo ah, yabona amafaranga ye cyangwa se n'uburyo yakunguka ku ku- ku migabane yaguze icyo ni icya mbere noneho icya kabiri ndashaka kumenya ese umuntu uguze imigabane mu- muri sosiyete runaka agomba kuba afite umwishingizi kuko ashobora guhura n'ikibazo eh, umwishingizi ntagomba kuba ahari
bwana rwabukoma kimwe ni kimwe Ah, ni uko iyo wiyemeje kugura imigabane muri muri muri- muri sosiyete iri ku isoko ry'imari n'imigabane nta hantu bitaniye na gatoya ni uko waba ufite imigabane muri resitora yawe cyangwa mu bundi bucuruzi wakoraga bivuze ngo nawe niyo bahombye nta yindi asiranse baba bafite ubwo nyine barisura nuko bigenda noneho niyo uguze nko muri bralirwa nk'uko nguko iri ku isoko aho bitanira ni hamwe ni uko amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane aba afite abanyamigabane benshi aba afite leta iri gukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo hatagira uwibundi ikindi ni ni taransifaransa akoresha mu buryo bw'imi- bw'imicungire n'imiyoborere uburyo bwa gudu kamanasi amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane ibintu byose bakora biba bikorwa bose babireba uyu munsi sosiyete iri purive iramutse igize ibibazo mu bucamanza cyangwa se rwanda reveni yikubise fayini y'ibihumbi na miliyari zingahe igahomba icyo gihe bimwobora nyirayo gusa ariko mu isosiyete y'isoko ry'imari n'imigabane iri ku isoko buri makuru yose ahari Buri- yaba inkuru nziza yaba inkuru mbi bimenyeshwa ako kanya iyo hafashwe icyemezo runaka muri board of directors mu- iyo bakoze inama y'ubutegetsi par exemple amasaha makumyabiri n'ane bagomba kuba bitubwiye ako kanya tukaba tubyamamaza ku isi yose no muri amerika birahagera buri munsi ubaho batanga ama- dutanga amakuru y'uko isoko ryahaye n'uko ryaramutse haba hari amakuru adasanzwe ayo ari yo yose tukayatanga ku masosiyete ari ku isoko So, aho nagira ngo ngere niherera ni uko iyo sosiyete iri ku isoko ry'imari n'imigabane ihombye ni ubucuruzi buba buhombye ubu keneza niba uguze imigabane ya burarirwa uba uguze bizinesi ikora uba uguze bya bikamyo byagiye bimanutse igisenyi bikaza bikanacuruzwa burarirwa ni uko yunguka niba uguze eh, wenda banki ya kigali ni uko itanga imyenda nayo ikishyurwa niko yunguka nayo n'ibindi bikorwa byayo so ni ukuvuga ngo umwaka beka itakanze inguzanyo neza ngo yunguke neza icyo gihe inyungu yayo niba nyinshi iramutse ivuye mu isoko igahomba burundu urabimenya icyiza cy'amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane ni uko abantu baba bakurikira amakuru ku buryo bwihuse wabona hari ibibazo ugahita ugurisha mwabonye nko muri iyi minsi urugero natanga rworoshye ah, muri ariya muri amerika tuzoba muri iki cyorezo cyateye mwabonye ko amasoko y'imari n'imigabane ku isi agenda aga- ata agaciro ni uko abantu baba bagira ubwo reka dufate amafaranga yacu ntawamenya amasosiyete y'igihe gihugu yatangiye kugira ibibazo amahoteli hehe na hehe yatangiye kugira ibibazo icyo gihe bara- biramanuka icyo gihe rero nta siranse uba ufite yabyo keretse hari amasoko yateye imbere hari amasiranse yabigenewe ashobora kubikora mu rwanda mbere na amasiranse n'abahagera bivuze ngo imigabane mfite iramutse imanutse nta- nayigurira nayigurishije kuri iki giciro ibyo ni uburyo bw'isoko amasoko yagiye atera imbere aha cyane twebwe ntabwo turahagera ariko icyo navuga ni uko amasosiyete akenshi aba ari ku isoko ry'imari n'imigabane aba yarakorewe ubugenzuzi bwinshi kandi buhagije ku buryo akurikiranirwa hafi bakajya bakwana za raporo ah, za buri gihembwe kugira ngo dukurikire nyine tubwire n'abaturage uko bimeze wabona bitameze neza ukagurisha cyangwa se wabona bimeze neza ukagura iyindi gutyo gutyo inshuti zacu turabashimiye cyane ni kuri iki kiganiro ku isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda dushorejeho aya makuru amakuru nyine mbibutse ko leta y'u rwanda isaba abikorera ku giti cyabo kwitegura neza kuzakira bikwiye abazaza mu nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma ya commonwealth umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza iteganijwe rero i kigali naho muri cote d'ivoire ishyaka rya perezida alassane ouattara Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ryagennye minisitiri w'intebe we amadugon kuribari kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa cumi gutaha naho muri afurika y'epfo virusi ya korona imaze gufata abantu bagera kuri makumyabiri na bane mukomeze rero mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama